ikawa ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye perezida w'u rwanda paul kagame yasabye abanyarwanda gukomeza ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda uyu mwaka ntitwashoboye kwizihiza isabukuru yo kwibohora uko bisanzwe ni nayo mpamvu tugomba gukomeza urugamba rwo kurwanya ubwiyongere bwa kovide muri iki gihe yabivugiye mu ijambo yagejeje ku banyarwanda ku munsi ngarukamwaka u rwanda rwizihizaho umunsi wo kwibohora kwibohora nibyo ariko nyine bitewe n'uko tumeze wibohora ari uko mvuga ati ufite ububasha bwo kuba wanariye sibyo igihe nikigera nyine tuzaza dusangira ibyishimo nk'abandi ariko ubu ngubu nkaho nta muneza bitewe na kovide cumi n'icyenda turimo murumva bamwe mu batuye umujyi wa kigali muri repubulika ya demokarasi ya kongo abahagarariye abanyamurenge babonanye na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bagiye kumubwira amakuru ya ziriya ntambara zimaze imyaka itanu n'abantu bacu zimaze guhitana zimaze kwica n'ibyacu byasenywe binakomeje gusenywa n'abakomeje kwicwa kugira ngo tumusabe ko leta yohindura imitekerereze n'imikorere muyize nyarugabo umudepite uvuka mu karere ka minembwe waruherekeje abahagarariye abanyamurenge ayo makuru yose ni mu kanya kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi amakuru avugwa hirya no hino ku isi yateguwe na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi bibeho nagize mwiriwe veniste tuyahere muyavugwa muri afurika jacob zuma yahoze arongoye afurika y'epfo yavuze ejo ku munsi w'imana ko atariko arishikana ku butungane ngo afungwe amezi cumi n'atanu yakatiwe ku byaha bya ruswa nk'uko yabitegetswe na sentare yabivugiye kumuhana iwe nkandira ni mu ntara ya kwazuru natale jacob zuma w'imyaka mirongo irindwi n'icyenda yabwiye abanywanyi biwe ko uburenganzira ahabwa n'ibwirizwa shingiro bwahungabanijwe n'abacamanza ba sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaciriwe uwo munyororo kubwo kwanka gutanga ibyemeza yasabwe n'abariko baramutohoza ko ku cyaha cyo kurya ibiturire yagirizwa igihe ntarengwa yari yarahawe cyo kwishikana ku butegetsi cyarangiranye n'ejo ku munsi w'imana igipolisi bitekanijwe ko kimwongera iyindi minsi itatu imbere y'uko kimuhagarika ku nguvu abategetsi b'i vatikani bavuze ko ukubaga amara papa francisco kwabereye mu bitaro i roma kwagenze neza nk'uko byari byarateguwe ubutegetsi bw'i vatikano ariko nta byinshi bwashimye kuvuga ku kuntu papa francisco amerewe umuvugizi wiwe mateo bruni ntiyavuze ikiringo ibyo bikorwa byo kumubaga byamaze cyangwa uko byagenze muri rusange bruni ntiyavuze kandi nimba papa yaciye agarukana ubwenge inyuma yo guterwa umuti wo kumusinziriza anesitezi mu gifaransa cyangwa ikiringo atekanya kuzomara muri ibyo bitaro muri filipine abasirikare hafi mirongo ine na batanu barapfuye abandi baharugwa mu macumi barakomereka mu isanganya y'indege y'igisirikare yahiye irimwo abasirikare inyuma yo gutakaza inzira iriko irururuka mu bumanuko bw'icyo gihugu nk'uko byavuzwe n'abategetsi major general william gonzalez umutegetsi mu gisirikare cya filipine yavuze ko abasirikare hafi ijana bari muri iyo ndege bari bagizwe ahanini n'abari bahegeje amashuri ya gisirikare iri sanganya ryeje ku munsi w'imana ryagiye rikurikira iyindi ndege ya kajugujugu yakorotse mu kwezi guheze yari mu myimenyerezo hafi abantu batandatu bose bari muri yo
washington ijwi ry'amerika ambasade ya leta z'ubumwe za amerika muri afghanistan yavuze ejo ku munsi w'imana ko amerika atamugambi ifise wo kugara iyo ambasade n'aho ibitero by'abatalibani birushiriza kongerekana mu gihugu ni mu gihe inteko za nyuma mvamakungu zirongowe na amerika ziriko ziratahuka amerika itanze iki cyizere ku makuru yashyikirijwe ko iriko iritegura gutahukana n'abakozi bo muri iyo ambasade iri i kabul ibiro bya ambasade ya amerika byanditse bivuga ko icuguruye kandi ariko izoguma kandi izogumana abakozi benshi bazobasha gukora ibikorwa byose hamwe na leta ndetse n'abanyagihugu ba afghanistan ubwoba mu banyeafghanistan bwariyongereye kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igihe abategetsi ba amerika batangaza ko abasirikare bari mu runani mvamakungu bari mu ikambi y'ibagrame y'abarwanira mu kirere bavuyeyo bose intwazangabo ya amerika general austin scott miller ahagarariye igikorwa cyo gutahukana abasirikare yavuze ko abatalibani barushiriza bigarurira uturere kandi biteye ubwoba ku munsi wa gatandatu abasirikare ba leta ya afghanistani barenga amajana atatu barahunze imigwano i badakishani bahungira muri leta ya takijistani ihana urubibe na afghanistani igihugu cya pakistan cyashikirije ejo ku munsi w'imana ko gifise ibyemeza hamwe n'amakuru y'iperereza ko igihugu kibanyi bidacana uwaka cy'ubuhindi aricyo kiri inyuma ya bombe yaturikijwe mu modokari ihitana abantu batatu na mirongo ibiri na babiri bakomeretse hari mu kwezi guheze mu gisagara cya lahore ni mu buseruko bw'igihugu umuhanuzi ajejwe umutekano mu gihugu hagati moed yusuf yavuze ko umuntu ari ku isonga ry'icyo gitero cyabaye ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu y'ukwezi kwa gatandatu ari uwo mu iperereza ry'ubuhindi kandi aba muri icyo gihugu abategetsi b'ubuhindi ntibashotse bagira icyo bavuze kuri ibyo byagiriji bya pakisitani
urakoze hari ugizwe girimani na mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wayi eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida w'u rwanda paul kagame yasabye abanyarwanda gukomeza ingamba zo kwirinda kovide cumi n'icyenda indwara ikomeje kwiyongera mu gihugu yabivugiye mu ijambo yagejeje ku banyarwanda ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi umunsi ngarukamwaka u rwanda rwizihizaho umunsi wo kwibohora uyu mwaka ntitwashoboye kwizihiza isabukuru yo kwibohora uko bisanzwe ni nayo mpamvu tugomba gukomeza urugamba rwo kurwanya ubwiyongere bwa kovide muri iki gihe ubu ni ngombwa ndetse ni ngombwa cyane ugereranije n'ibihe byatambutse gukurikiza ingamba zishyirwaho na minisiteri y'ubuzima n'ibindi bigo hagamijwe gukumira ikwirakwizwa rya kovide no kurokora ubuzima bw'abanyarwanda kurwanya no gutsinda kovide ni imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa byo kwibohora muri iyi minsi tugiye kubona izindi nkingo zidufasha kongera ubwirinzi bw'umubiri duhereye ku barusha abandi ibyago byo kwandura kovide perezida w'u rwanda paul kagame mu ijambo yagejeje ku banyarwanda ijambo ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu bamwe mu batuye umujyi wa kigali baravuga ko umunsi wo kwibohora utagenze neza nk'uko byari bisanzwe bigenda kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda bikubiye mu bitekerezo twakusanyirijwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali eric bagira ubusa urebye n'uburyo muri iki gihe bimeze kwibohora nibyo ariko bitewe n'igihe turimo ntabona rwose rurakinga babiri uko nabikubwira urareba ukuntu tungana twese twaje kureba akazi kandi niko n'abayobozi nk'ubu abapolisi hano uko baje natwe tuhita twirukanka sibyo nta nubwo ubundi na gitifu waha nta nubwo aba anashaka yuko twanagumana aha ngaha bavuga ngo tujye turebera mu ma- mu yandi mashasi ariko mu by'ukuri kwibohora nibyo ariko nyine bitewe n'uko tumeze wibohora ari uko uvuga ati ufite ububasha bwo kuba wanariye sibyo igihe nikigera nyine tuzaza dusangira ibyishimo nk'abandi ariko ubu ngubu nkaho nta muneza bitewe na kovide cumi n'icyenda turimo kwibohora rero k'uyu mwaka biragoye cyane kwibohora ubundi mbere twaribohoraga twisanzura ukajya uvuga ibyo wagezeho ukumva ko ariko ikintu nta kintu twagezeho muri uyu mwaka rwose kovide yatubereye inuza aha ni ku ndege niho dushakira amaramuko ubu tuba tuhagaze dusa nk'abiyibye badusanze gutya ngo tubavuga ati mugende muvaha umukiriya wadushatse nyine ngo atubone ajye kuduha akazi bakakibonetse ubone ugutaha tukajya kuryama nuko mbi- ntabwo byoroshye mbese biragoye bakwiye kutureka natwe tugashyiramo ubwenge nti- tugahana intera ariko tugashakisha tukabona uko tubaho kuko ntabwo twatera imbere turyamye mu rugo ntabwo byashoboka nyine twabifasha gutyo tubyumva kuri radiyo nyine ko umunsi wabaye wo kwibohora ariko nkatwe dukurikije ko turi muri kovide ntabwo twigeze twishyiramo ibintu by'imyidagaduro ibintu byo kwishima ngo tu- ngo tunezerwe nyine ngo ngo twibohoye ngo turi mu gihe turi kuri iriya tariki ngo kubera ko iriya tariki nyine turi kuyibu nyine twabyumvishe gutyo nk'ibintu byabaye nyine twi- twibuka nyine ko ari itariki yo- yo- yo- ari itariki enye nyine z'ukwa karindwi ari umunsi wo kwibohora ariko ntabwo twebwe byigeze bidufataho ngo mbese twumve ko hari ikintu cyabaye twabifashe nk'ibisanzwe twizira mu kazi turakora nk'uko bisanzwe turitahira
nagira icyo nabivugaho ku munsi w'ejo ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi bibukibuka ko ari umunsi wo kwibohora icya mbere twi- ni ukwibuka umunsi w'ingabo z'igihugu ubutwari zagize kuri iriya tariki noneho rero nkongera nkibuka ko kwibohora ari imirimo umuntu ashobora gukora yamuteza imbere covid cumi n'icyenda yo yasize ibibazo birebire ubukungu bwagenze nabi ntabwo bwagenze neza nk'ubu nkatwe twirirwa hano ducuruza kubona amafaranga ni ibintu bigoye gutunga imiryango yacu ni ibintu biba bitatworoheye ariko duke duke tubona tu- tudusaranganyamo uko twatubonye kubona amafaranga aba ari ikintu kitoroshye kwibohora twa- byagenze neza kuko iyo igihugu gifite umutekano icyo ni icya mbere naho ibindi byose biza buhoro buhoro umuntu akabigendamo gake gake kwibohora rwose amafaranga urabizi nawe yarabuze urumva ni ukugira mukadufasha rero natwe mukaturwanaho naho na korona yara- yarakomeye umuntu aza guhagarara hano ku ndege akabura akazi agataha kandi na nyir'ibyono nawe aba ategereje amafaranga ubwo rero ni ukumugira ngo mukadufasha rwose tubohora nyine ubundi twasanze byaje bihuriye n'ibiza bya ko- covid cumi n'icyenda bituma abantu nyine batisanzura neza nk'uko byari bikwiye bikorwa birangira n'aho na- n'iseta dutuye dukoreraho hari igihe usanga basa bakayitwirukanaho kandi bitashoboka kujya kureba umuntu mw'ibi icyorezo bya covid cumi n'icyenda mu rugo ngo abashe umubaza akazi ataje kugusanga ku iseta byagakozwe nyine tugahana intera tugakaraba n'ubundi tugakomeza akazi nk'uko bisanzwe tukibohora tuniteza imbere dukora twiteza imbere bamwe mu batuye umujyi wa kigali batangaga ibitekerezo ku cyorezo cya covid cumi n'icyenda bavuga ko uh, cyabazahaje mu rwego rw'ubukungu nibutse ko ku wa gatandatu minisiteri y'ubuzima yatangaje ko abantu magana umunani na mirongo icyenda n'umunani aribo banduye covid eh, cumi n'icyenda cumi na babiri ikaba yarabahitanye mu cyumweru gishize tuvuge ibigwi ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika bakunzi b'ijwi ry'amerika ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi kw'indwi radiyo yanyu ijwi ry'amerika izuzuza imyaka makumyabiri n'itanu ibagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yizewe y'impamo agasa n'imitima ijwi ry'amerika ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka makumyabiri n'itanu izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga murisanga ku ijwi ry'amerika tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail com cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo abahagarariye abanyamurenge baherekejwe n'umudepite uvuka mu karere ka murenge muyize nyarugabo babonanye mu mpera z'icyumweru gishize na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano daniel laselu kito kinshasa bari bajyanywe no kumugezaho ibibazo byugarije akarere ka minembwe aho umutekano w'abanyamurenge ukomeje kuba muke navuganye na depite muyizi nyarugabo mbanza kumubaza ibyo babwiye minisitiri ukito ijambo rya mbere nk'umuntu ushinzwe umutekano twagiye kumubwira amakuru ya ziriya ntambara zimaze imyaka itanu n'abantu bacu zimaze guhitana zimaze kwica n'ibyacu byasenywe binakomeje gusenywa n'abakomeje kwicwa tugira ngo tumusabe ko leta yohindura imitekerereze bikurikiranye n'amakuru y'ibinyoma bakomeje guhabwa n'abakozi babo n'ababaserukira noneho kugira ngo bamenye ukuri bahindure imitekerereze n'imikorere icya kabiri ni ukumusaba ngo buna muri iriya nkota yari isanzwe itwica ikoreshejwe n'abamayimayi n'amagurupe arme yandi ava mu bindi bihugu nka za regitabara ariko noneho uyu munsi tukaba ababyeyi bacu bishwe n'abasirikare ba leta icya gatatu kwari ukumubwira ngo ziriya nkoramaraso zifatwe zifungwe ariko ntibihekeraho kuko nabo babikora hari ababibatumye ubushakashatsi bukorwe bugere aho byaturutse hose abantu bose bahanwe iby'intangarugero ariko kandi batandukanye abasirikare babavanye kuri bari ari ziriya nyeshamba zitwaje indwaro ibintu bivangurwe none se wabonye ibyo mwamubwiraga abyumva yabyakira ibyo mwamusabye hari igisubizo yabihaye twasanze mu by'ukuri atabizi nk'uko twabitekerezaga hari amakuru menshi twamubwiye twasanze aribwo bwa mbere yumvise ariko hari ayandi yatubwiye ko yayumvise ariko tuba tuzi n'ayandi yumva nyine atari meza ariko yatubwiye ngo arumvise kandi mu byo yatubwiye yatubwiye ibintu bibiri icya mbere ko ayo makuru tumubwiye ko ari byiza ko tuyamubwira buke haba inama ya guverinoma ko azayagira icyo azayavugaho mu nama kandi bijyanye n'ibyo twamubwiye icya kabiri yatubwiye ko mu bijyanye n'imbaraga ze n'imirimo ashinzwe azagaragaza gukora ibishoboka byose ndetse hari n'icya gatatu yavuze ko azoshaka umukuru w'igihugu bakabonana umunsi azamubona bombi azamubwira amakuru adasanzwe yumvise kandi akamusaba ko yagira icyo akora nk'umukuru w'igihugu kurengera abo bantu bwana moyize nyarugabo abanyamurenge bakomoka hariya muri ho plato ndetse na murenge nyirizina bamaze imyaka irenga icumi bicwa batakamba iteka mukavuga yuko ikibazo mukibwira abayobozi ba kongo mubona iyo mubabwira babyumva cyangwa se namwe mukora umuhango wo kubabwira kugira ngo mubwire abanyamurenge ko mwabavugiye ntabwo ari ukubwira abanyamurenge ko twabavugiye kuko ni inshingano zacu ntitunabikorera gushimwa ntitubikorera kuratwa ni inshingano zacu abo bapfa ni ababyeyi bacu natwe ariko tubikora kuko tugomba kubikora leta niyo ihari si twayishyizeho si natwe tuyivanaho irahari kuko ni inshingano zacu kubabwira kandi nabo ni inshingano zabo kurengera abo bantu bicwa none se muganira na minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mwigeze mumubwira ko namwe abanyamurenge mwashyizeho umutwe mwise twirwaneho twarawumusobanuriye neza neza cyane tumubwira ko twirwaneho icyo bisobanura ko ari ukwirwanaho kuko babuze ababarwanaho ko abanyamurenge birwanaho mu mihana yabo kuko leta yabatereranye tunamubwira ko bo nibatabarwanaho bo nibatabarengera bazirwanaho kugeza ku wa nyuma ntibategereze ngo twirwaneho hari umunsi izoshira tumubwira ko twirwaneho atari umutwe urwanya leta ntabwo ari rebeliyo ariko ni ukurengera amagara leta nidakora ako kazi twirwaneho izahoraho kugeza ku wa nyuma iyo rero eh, badutenguha ntibagire icyo bakora ni bya bindi bavuga ngo ujya mukwe ntabone umubyizi ntako ataba yagize none nyuma y'icwa ry'abariya babyeyi bane n'uriya musore ah, umutekano magingwa ya umeze ute mu karere ka murenge n'ubu umutekano uracakomeje kuba mubi nta cyahindutse bariya babyeyi barabashyinguye na wa musore nyu- iminsi itanu mbere hari undi musore nawe bari bishe nawe biciye hariya neza neza mu- muri santire minembwe nawe baramushyinguye uyu munsi niho hagiye indi delegasiyo ivuye i bukavu irimo abacamanza ngo bagiye guf- gucira abo bantu imanza yego twarabisabye nabyo bacirwe imanza bafungwe ariko ntibazazura abapfuye kandi ubwoba dufite ni uko bitazabuza nanone abicanyi gukomeza kwica nimba hadafashwe i- ingingo zirenze izo gufunga abo- abo bana bane batanu wenda ba- babikoze cyane cyane babaye babikoze babitumwe na ba shebuja moyizi nyarugabo depite mu nama nshingamategeko ya kongo ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze venisite bamwe mu baturage ba murenge barasaba ko abasirikare bagize uruhare mu kwica bigaragambyaga ko bahanwa by'intangarugero babibwiye mugenzi wacu vedaste ngabo nyuma y'igiterane cyo gusoza ikiriyo tugize iminsi kuva ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatandatu turi mu gikorwa cya manifestation ariko uyu munsi twari turi ku munsi wo kurangiza ikiriyo cy'ababyeyi badusize twari dufatikanyije muri urwo rugamba rwo gukora imyigaragambyo eh, y'amahoro bakaraswa n'ingabo za FRDC uyu munsi niwo wari umunsi wo gusibuka ikiriyo cyabo twatangiye ku wa gatanu na ku wa gatandatu rero n'uyu munsi ku cyumweru tukaba twasoje ikiriyo ariko nanone ibikorwa byacu bikomeje kugeza igihe guverinoma ya kongo cyangwa n'amahanga azamenya ikibazo abamama bo muri yo plato ya minembwe bafite Eh, intego yo gukora igiterane cy'uyu munsi kwari ukwibuka bene data bahuye n'intambara z'abagizi ba nabi ariyo leta mu magambo magufi twizeraga ko leta ariyo iducunze ariyo ishinzwe umutekano w'abaturage ariko bisa n'ibintu bituguyeho igihe batwiciye abantu bangana gutya ni ku bwinshi abo twibutse uyu munsi baragera ku bantu batandatu bahuye n'icyo kibazo Eh, twifuza ko nanone aba bantu bakorewe bakoze bino bintu bahamwe byemewe n'amategeko kugira ngo babe intangarugero ku bandi kandi ise n'ikintu gi- ki- cyerekanye no ku bandi kugira ngo n'ejo n'ejo bundi ibi bintu ntibikongere kubaho iteka twebwe sosiyete sivile duhora dusaba ko abantu barenganurwa kimwe n'andi moko abanyamurenge nabo bafite uburenganzira bwo kurenganurwa amategeko rero arengera abantu agomba gukora na hano mu minembwe abantu bose bagize uruhare mu bwicanyi cyangwa mu bugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose leta ifite inshingano zo kubakurikira no kubafata no kubahana bikurikije n'amategeko niyo mpamvu dusaba ko leta yashyiramo imbaraga mu guhana no guca umuco wo kudahana muri kano karere Ah, icyo tubivugaho ni uko amahanga yaturenganura yamenya akarengane abanyamurenge bafite mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo twicwa iyicwa rubozo turahohoterwa turanyagwa dukorerwa ama violence ntabwo twitayeho nta leta dufite idufasha nta kivugira nta batamenya uburenganzira bwa kiremwamuntu tukaba dusaba amahanga kugira ngo yiyempurike mu kibazo cy'abanyamurenge vuba na bwangu kugira ngo badukemurire ibibazo bya jenoside turimo gukorerwa n'ingabo za FARDC turifuza ngo mugire icyo mwaturwaniriraho kugira ngo aba bantu baba bakora ibi bintu bahanwe abantu bashyirwe mu, mu, mu manza batsindwe kuko bakoze ikintu kitari cyiza
bakunze baradijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri tanzania mu nkambi ya nduta impunzi z'abarundikazi bahari baraye bahawe imfashanyo y'ibikoresho by'ibanze bakenera hari hashize igihe kirenga umwaka nta mfashanyo ya bene ako kageni bahawe james joven umunyamakuru ijwi ry'amerika buri wa mbere yagenderera inkambi yateguye inkuru irambuye kuri uyu wa mungu ishyirahamwe ryita ku mpunzi danish refugee council ryaraye rironkeje abakenyezi ibikoresho bitandukanye harimo imyambaro izo mpunzi zirashima iyo ngingo kubera bari bamaze iminsi itari mike bari mu bihe bikomeye bamwe mu bahaye ikiganiro iry'amerika aha batubwira ibyo baronkeje nasanze no kuri ku byerekeye imfashanyo baduhaye amakanga amacupa abiri kotegisi n'amasabunane ni ukuri turashima ntawe bareka gushima nuvuga ntibarakoze kuko ba- abakenyezi baratwiyumvisiye ko nukuri baraduha imyambaro y'iwacu ibyo turabishima kweri barakoze ndashimiye kweri iyo shyirahamwe yinziriye yatwiyumviriye ko kuduha agakanga ndabashimiye cyane ariko n'ubundi biyumvira kutwongera akande gake ntitwokwanka gutora ko baduhaye kuko ngaha turagowe ntaho tugenda gukora urabo mu nkambi nyene tugiye inyuma y'inkambi baradufata sa turashimye kweri mutwiyumvira ko muduha naho biri uko si bose bashikirwa n'imfashanyo zitangwa n'amashyirahamwe mu nkambi kenshi abaronka imfashanyo usanga ari ibice mirongo ine ku ijana bigatuma benshi bidoga yuko imfashanyo zitabashikira hariho nk'imfashanyo batanga tudashobora kuronka nkaciye kupfashika ngaha sindaronka ibogisi y'isafuriya ariko abandi bararose none jewe ndi uwo mu nkambi cyangwa si nonde mu nkambi ibogisi y'isafuriya sindigeze ndonka ariko abandi bararose ntimwibvira je ngira ngo nje ndiba ndasigaye ndi umwe izo mpunzi zahungiye mu nkambi ya nduta naho zaraye zironkeje ibikoresho ariko zifite icyo zisaba amashyirahamwe kugira ubuzima bube bwiza kurusha uko vyahora bishoboka Ntitu- ntitugaye ibyo baduha turashima mugabo aha mu nkambi naho ntacyo dukora amasoko barubugaye nta byo kudandaza nacyo nyine n'ukuri baraturabira badushyiriyeho ko n'utuvuta twisiga abakenyezi turagirwa n'utuvuta two kwisiga ndetse n'abagabo na bacu nabo nyene cyane nyine abahungu bugwaruka imisore nyine nabo nyine babiyumvire ko babahe imyambaro yabo bakeneye bambara amapantaro cyangwa amashati nabo nyine babiyumvire ko babahe muzaba mukoze ego twoshima rwose UN mu gihe yobana yipfa- idufasha nk'uko nk'ubu ho turahimbawe cyane turabona ko mbega ibintu biratanga gukomera neza ko batanguza baratanga utuntu nk'utwo ku bakenyezi ngira ngo n'ibindi tubyitege mu minsi birashoboka aha rero sabiye abakenyezi bacu kuko natwe nta turatezurirwa mu gihe habonekanye imfashanyo nk'izo ariko ikindi kintu nukuri twosaba yuko botwongerereza ko nuko bo- bari- nuko bakuye ko akadobo akadobo nukuri nako nyene bariko kagumizaho kuko egome harimo aba- aba- nk'abagiye bafise abana bahawe n'andi mashyirahamwe bararose nk'ivyebo vyinshi yego ku vyo bashoboye gutanga kweri twarashimye mugabo tugaca tunegura ukuntu a- abana nabo badusumbije kandi ata- atango bafise ari bamuce usanga bajya kubidandaza mu gihe bari kubiha twebwe twubatse dufise ingo tukabikoresha mu ngo amashyirahamwe yagenewe gufasha impunzi bisabwa yuko atanga ibikoresho bya nkenerwa kabiri buri mwaka ariko hari ubwo harenga umwaka wose ataco baronkeje impunzi bigatuma ubuzima bubi cyane cyane kuri ba ntahonikora kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukuberi ya baro wafashije kuyabagezaho mbashimiye kuba mukomeje kuba benshi mukurikira radiyo ijwi ry'amerika cyane cyane abari mu murenge wa nyamirambo mu kagari ka kivugi mu mudugudu wa muhoza eh, na cyane cyane abakecuru n'abasaza bakunda ijwi ry'amerika nkawe mukayuhira Asia. ufite imyaka mirongo inani n'ibiri mbifurije mwese umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
muraho muraho murakoma muraho aho muri bose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu